Governor David Umahi of Ebonyi State, he don reply the Director of Media and Publicity of IPOB, IPOB, which that person? is Emma Powerful. Governor Umahi don't tell and say, hey, hey, hey, I hear you when you talk and say the president no fit enter Southeast. I saw the Ebonyi State Governor confess and say, Emma Powerful you are nothing in fact how dare you talk and say a whole president no fit visit southeast who are you ebonyi state governor When you talk and say see this man we call himself emma powerful is a disgrace he talk am say how will he sit for one place for one corner come the broadcast message why he not fit show him face Donald I say if they born in map powerful well make him show his face for southeast if he go get leg walk out from that place back make him show his face rather than just uh, saying things online and misguiding people misguiding our children and uh, him go still dey talk am say make those children make them go kill and him go sit for one corner come they give informations to people governor david come talk am say in fact He no one even disclose this out to people before, but now he go disclose them out. And the man said, now true, true, say our president say he won't visit Southeast. And the thing we happen be say, now the leaders of the Southeast, now then go meet the president. President Muhammadu Buhari say, okay, oh, they want to do meeting with him on the insecurity which they happen for all the Southeast so that there will be solutions on it. and apart from that also they want him to come and commission a project wey be say dey happen for ebonyi state and he come tell him people say okay o oh, this project o oh, they want to finish for december so that by early next year the president will come and commission it governor david come dey talk am say and one man come dey come one one one man wey call himself the man powerful come dey take am come come come come dey split rubbish say the president no fit show for im own state wey be say im dey govern governor david come challenge the man powerful say if e know say im too im dey concerned about all the insecurity wey be say dey happen for south east make im show face make dem come back to make dem come make people all of dem carry guns in fact, God talk say, God talk say, in fact, instead, go lead war. Him go lead envoy states. Him instead go carry gun and both of them go face those unknown government wey dey say dem dey destroy southeast and dem go actually win dem go overcome you know say im name na david say dem go overcome the goliath wey dey battle the state and in fact wey dey battle all the southeast and the thing be say e <laughs> dey happen be that So, which may say the governor of the town say 1 million IPOP no fit stop President Muhammadu Buhari from visiting Southeast. <laughs> Seriously, yeah. Uh, as I go through some comments, uh, some people come up and say, ah, in fact, IPOP will too. They no say they, they no fit stop uh, president from visiting the state saying they under the country in the government. I don't know what's saying. my Bible said, chop that day. We make can chop that kind of thing for for mouth. I don't know. He ain't no be governor. Because you can say he go lock state down. State will be say no be the governor. You can say he go he go lock and down. Some people don't bring different opinions. I tell you. Uh you can say all this issue of locking down this thing is not the solution to all the all, in fact to all the agitation we say they do. and all the steps you say they want. I think, eh, eh, some people say maybe they should actually approach the president and talk out their mind. I mean, the IPO people, they should approach the president and talk out their minds. Okay, now what do they want. Now be this. If they can't approach the president, they should approach all the all the southeast leaders. You know, say these IPOP people, they can't do. Let me tell you, the, this dream of IPOP can't be actualized without the support of these Southeast leaders. Now, now not say now them they closer to the president pass. Make you now talk with them. How the team will favor them. You know, say our leader say if the team will pay them, they no go support now. So how the thing go favor them, how the country go take it take it better. I think say na that kind thing go make <laughs> their this thing work very fast in Europe. all like say make someone come take somewhere talk say Then go close down one state na not say man i dey think am say that kind of thing go dey make wetin call am go dey make the federal government think say okay oh these people na terrorists for real as far wetin dem call them. in fact as we talk am most ipob sef dem no even support wetin imapa talk dem no support am as at all at all some come dey blast him say ah how will you just talk am say president no president president you no fit enter c'était in the under in one country how will talk something like something of such say now only mouth talk and say some people some people if talk and say they come ridicule ridicule pop with that kind of statement you know say they talk something of such say election no go hold for Anambra election hold they can say president no fit visit Imo state im in go in come back nothing happened. so that can of thing dey happen So my people waiting and think about the challenge wey be say Governor David Oyedeyin challenge all the IPOB. We talk and say one million IPOB no stop uh, President President President Muhammadu Buhari from visiting southeast especially in Borno State. Instagram challenge My Imapa say if you know say him get the love of people for mind make him come out and bring guns so that they can actually face those unknown gunmen together. Na three challenge o oh, in challenge my powerful and even challenge and say if if you know say in game mind if you say in game mind make him come out and step feet on ebonyi state if if he use im leg comot from that place make dem call am bastard na wetin governor dey <laughs> dey talk na im be dat wetin una see the pattern make i hear im opinion my name na mc top secret see you in my next edition thank you.